iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije ni ibinyoma byambaye gusa kuko nta musirikare w'u rwanda wafatirwa mu burundi atarigeze ajyayo
uyu ni brigadier general joseph nzabamwita umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda avuga ku makuru yatangajwe n'abajeje umutekano mu burundi yerekeye umusirikare w'umunyarwanda yafatiwe mu burundi iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye burundi yarimwo ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe fnl wa sagaton turayigaruka ko mu kanya kari imbere umuvugizi w'ingabo z'u rwanda brigadier general general nzabamwita joseph yabwijwe ry'amerika ku birego igipolisi cy'u burundi kirega leta y'u rwanda bivuga ko umusirikare w'u rwanda yafatiwe ku butaka bw'u burundi ari ibinyoma nzabamwita asaba abarundi n'abanyarwanda gufata ivyo birego nk'ibidafise ifatiro ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kabonye umuvugizi w'ingabo z'u rwanda brigadier general nzabamwita yosefu aravuga ko ibirego igipolisi gishinja ingabo z'u rwanda ko haba hari umusirikare w'u rwanda wafatiwe mu burundi agiye mu bikorwa by'ubutasi ari ibinyoma ko ibi birego igihugu cy'u burundi gikomeje gushinja u rwanda nta shingiro bifite brigadier general nzabamwita yosefu ni ibinyoma byambaye gusa kuko nta musirikare w'u rwanda wafatirwa mu burundi atarigeze ajyayo n'amazina bavuga yo uwo musirikare nta uwo musirikare witwa atyo tugira mu gisirikare cyaragiye ibyo bavuga inomero ze za gisirikare zo bita matrikire mu gifaransa ntabwo tugira nk'izo mu gisirikare cy'u rwanda mu by'ukuri urabona yuko ari ibintu by'ibihimbano tutabura kuvuga yuko ndetse hari n'ibirego bidafite ishingiro bya cyane cyane bidafite shinge na rugero ntabwo ari ukuri rero ni ibinyoma igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyafashe umunyarwanda w'umusirikare witwa Cyprien Rucyahintare igipolisi kikavuga ko yafatiwe ku musozi witwa Rushenya muri komine giteranye intara ya Muyinga akaba ngo yaravukiye i Bugande mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nk'uko we ngo yabyivugiye yinjiye igisirikare cy'u Rwanda muri bibiri na cumi na rimwe ubu ngo afite ipeti rya kaporari umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeza ko uwo mugabo bigaragara ko akiri muto akorera mu kigo cya gisirikare cy'ahitwa gabiro umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye avuga ko uyu musirikare yafashwe n'inzego z'umutekano nyuma y'uko atabwa muri yombi n'abaturage uwo musirikare yemeza ko yari amaze kuza gukora ako kazi k'ubumaneko inshuro ebyiri mu burundi umuvugizi w'ingabo z'u rwanda asanga ibirego uburundi bukomeje gushyira ku rwanda ari uburyo abarundi babonye bwo kujijisha ku bibera iwabo batabasha gukemura bakabyegeka ku rwanda brigadier general nzabamwita yosefu avuga ko igisirikare cy'u rwanda nta kindi cyakora bakora kuri ibi birego nk'ibi usibye gukomeza kubinyomoza umusirikare umwe wese yanakora n'ababyumva ari abanyarwanda babyumva ari n'abarundi bamenye yuko rwose nta shingiro bifite nta ntabwo ushobora kuvuga ngo igisirikare cy'u rwanda noneho cyagiye mu bibazo by'uburundi hari umusirikare umwe utanavaho bavuga ngo wafatiwe mu burundi n'ibyo anavuga nta n'aho bihuriye rwose iyo unabyumvise uraseka ari abantu avuga abayobozi be ntibabaho nta n'abazi n'ahavuga ntahazi urabona ko kugira ngo ari intuza ni ukubiseka ni ukubigaya ni ukubisuzugura ndetse n'abakangurira n'abanyarwanda kutabyitaho gusa kugira ngo bafate ko ntaho barasa nk'abana mu by'ukuri si ubwa mbere uburundi burega u rwanda kugira uruhare ku mutekano muke ubera mu gihugu cy'u burundi iki gihugu gishinja u rwanda kuba ruha imyitozo ya gisirikare impunzi z'abarundi ngo zizasubire guhirika ubutegetsi bwa pierre nkuru nziza ibi byatumye u rwanda rufata icyemezo mu minsi ishize cyo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu u rwanda ariko rwanakomeje kuvuga ko ibi birego byose nta shingiro bifite asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Agaton Rwasa bashika kuri 16 bafungiwe mu gashoka commune Busoni kuva kuri wa gatandatu muri bo harimo urongoye uyu mugambwe mu ntara Kirundo hamwe n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara ya kirundo muyinga na cankuzo urongoye igipolisi mu kirundo avuga ko abo bagwanyi b'umugambwe banywanyi murambabarira b'umugambwe wa rwasa bafashwe bariko bakora inama itemewe n'amategeko mu muhana w'umuntu zimwe mu ndongozi zibakurira umugambwe zivuga ko bafashwe bagiye kuramutsa umu FNL mugenzi wabo mu gihe abandi bategetsi w'uyu mugambwe bavuga ko ataco bobivuga ko kuko batazi icahagurukije kigashikana mu kirundo umukuru umugambwe mu karere ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze abafashwe bose hamwe bagera kuri cumi na batandatu ni ukuvuga abagabo cumi na batanu n'umukenyezi umwe muri abo harimwo indongozi nkuru nkuru mu mugambwe FNL ishami rya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo Muyinga na Cankuzo hamwe n'indongozi nkuru nkuru ku rwego rw'intara ya Kirundo ku rwego rw'akarere ka Bweru Buyogoma aha twavuga nkarimi sindayigaya ahagarariye FNL ishami rya Rwasa mu karere co kimwe n'umunyamabanga wiwe hamwe n'urongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu karere ka Bweru Buyogoma ku rwego rw'intara ya kirundo haza ku isonga oscar nizigiyimana awuserukira mu ntara uburongoye ugwaruka rwegamiye uwo mugambwe fnl ishami rya rwasa mu ntara ya kirundo n'ijisho ry'uwo mugambwe muri komine busoni komisere jacques nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko mu kubata muri yompi igipolisi cakoreye ku makuru cari caronse avuga ko hari abantu bariko bagira inama inyuranye n'amategeko uwo arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko bafashwe ku mutaga kuri uwa gatandatu bakoraniye mu rugo rw'umunyagihugu ruri ku mugwa mukuru wa komine busoni ahitwa mu rusarasi komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko mu kubahagarika batewe amakenga nuko basanze abantu benshi batororokanye baturuka mu mihingo itandukanye bakoranira ahantu hamwe mu muhana kuva kuri uwa gatandatu bose uko ari cumi na batandatu bafungiwe mu gasho k'igipolisi c'inyamiramabi muri komine busoni twagerageje kumenya ico bayivuga ko mu mugambwe fnl ishami rya rwasa haba mu ntara ya kirundo canke ku rwego rw'akarere mu gihe indongozi zari gutanga umuco zose ziri mu bafashwe twashimye kubaza bamwe mu ndongozi zibegereye inyuma yabo gato ntawemeye kwemanga amakuru ashikiriza ku ifatwa ry'abo banywanyi ba FNL na cane cane abo babakuriye mu nzego z'umugambwe canke ngo atange ijwi ryiwe ariko imvugo ntizisa indongozi za mbere zatanguye kuvuga ku ifatwa ry'abo babakuriye mu mugambwe bavuga ko bafashwe bari kuramutsa umunywanyi wa FNL ishami rya Rwasa ibusoni izindi ndongozi nazo zivuga ko zidashobora kugira ico zishikirije ku ifatwa ry'izo ndongozi zibakuriye kuko zitazi icahagurukije kigashikana ibusoni indongozi y'umugambwe ku rwego rw'akarere ka bweru buyogoma remisi ndayigaya abo nabo basigura ko mu bisanzwe iyo remisi ndayigaya aramutswa fnl mu karere ka bweru buyogoma aramutse agendera intara ya kirundo hahora haba umurariko udasanzwe ndetse n'abari mu nzego z'igihugu zikomoka muri uwo mugambwe baturuka mu ntara ya kirundo bakabimenyeshwa urwo ruhande ruvuga ko rutamenyeshejwe na kimwe ku rugendo rw'indongozi ya fnl ishami rya rwasa mu karere ka bweru buyogoma mu kirundo ruvuga ko rutogera kinini rushikirije ku ifatwa ryabo kuko rutazi ko urugendo bafatiwemwo barukoze ku izina ryabo canke ku izina ry'umugambwe twarondeye musitanteri wa komine busoni kugira agire ico abivuze ko ntitwashoboye kumuronka yamara urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yabwiye ijwi rya amerika ko uko bangana cumi na batandatu batanguye kubazwa n'inyamiramabi mu gipolisi muri komine busoni mu ntumbero yo kubandanya amatohoza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze eh, jean bosco tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ikibazo co kwivuza kiracari ingorabahizi ku mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu gihugu c'u rwanda gushika ubu abemerewe kuvurwa n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itatu hamwe n'abageze mu zabukuru bafise kuva ku myaka mirongo itandatu abarundi baba inyamata co kimwe n'ababa mu muji wa kigali bavuga ko uburenganzira bwo kuvurwa ku mpunzi ari ikintu nyamukuru mu bushikiranganji impunzi bavuga ko ushaka kuvurwa aje amakama impunzi ngo kuko ku bwabo impunzi ziba mu muji ziba zifise ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mu kamusoni uburenganzira bwo kuvugwa kwiga no gufungura ibi biri mu bintu nyamukuru impunzi itegerezwa kuronswa ku isi bataravye aho umuntu aba ariko iki kiracyari ikibazo ku mpunzi z'abarundi baba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda barandikwa nta kindi baronswa uretse abana bato bigishwa n'ishyirahamwe adra mu bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza bo bavuga ko impunzi ziba mu bisagara baba ari abantu bishoboye badashobora kuja mu makambi y'impunzi gutyo bafata ko ukeneye ivyafashwa aca bisaba bakamujana mu ikambi abarundi bayaze n'ijwi rya amerika siko babibona abo mu gisagara ca kigali bati oya uburenganzira bwo kuvugwa nabwo dufise kubera bavura abana bo kuva kuri ku busa gushika ku mi- ku myaka cumi n'ibiri rero biragoye ko twege two kwivuza rego kandi uravye cane mu gisagara benshi naba abari hejuru y'iyo myaka cumi n'ibiri kwivuza rero ni biragoye muri uwo mwanya nosaba kuko nk'impunzi irafise uburenganzira kuvugwa ku- kufungura no kwiga urumva rero si kuvuga ngo twege tuba aho mu- mu gisagara ntibisigura yuko ngo tuba twishoboye oya kubera ubuzima bwo mu ikambi buragoye ababa mu gisagara ca nyamata mu karere ka bugesera bati ni ikibazo gikomeye kuko umuntu ashima kuba mu gisagara kugira ahangayike aronke utwo ararira kuvugwa biragoye kuko no kwivuza mu gihugu c'u rwanda bisanzwe bizimvye kwivuza hariho ikibazo gikomeye cyane kuko eh, hase isanzwe ifasha impunzi ivuza abantu gushika ku myaka cumi n'ibiri no ku myaka mirongo itandatu n'irenga murumva rero abo bandi bari hagati y'iyo myaka ni ukuvuga ko batavugwa Eh, ba- baravura n'abafise indwara zikomakomeye zijya zidakira Eh, ariko abandi bandi murumva ko batavuga ico ni ikibazo gikomeye cyane dufise kijyanye n'ikibazo cyo kwivuza cyane cyane icyo kintu novuga ko kiduhanze kuko uh, ishyirahamwe hasi risanzwe rifasha impunzi ntirivuza abarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatarashikana imyaka mirongo itandatu kandi turavye abari muri ico gice nibo benshi cyane mu bahunze cyane cyane kuva ku myaka irenga cumi n'itatu gushika ku myaka mirongo itatu n'itanu kuko nibo baronderwa cyane mu burundi abo rero nibo bafise ikibazo ko badashobora kuvugwa ibijyanye no kuvugwa harimo ingorane zikomeye cyane kubera ngaha mu rwanda hcr yatwemereye yuko ishobora kuvura abana batarenze imyaka cumi n'ibiri n'abatama ba- barenze imyaka mirongo itandatu mugabo n'abo bana ba- batarenze imyaka cumi n'ibiri eh, tw'impunzi tutari mu- mu mu nkambi y'impunzi biratugora kubera n'abo bana b'imyaka cumi n'ibiri ntibabavura neza mu bisanzwe ibyo kuvugwa ibyo kuvura twavuga yuko atakiriho kirakorwa bon icyo twosaba si- si- si icyo kuvugwa gusa icyo kuvugwa turifuza yuko bodufasha bakaza baratuvura mugabo bakamenya yuko hariho impunzi zose mu bisanzwe zidategeza kuba mu nkambi kandi si ukuvuga yuko umuntu atagiye kuba mu nkambi yuko aba ari umuntu yishoboye hari igihe usanga bigoye ukaguma urwana n'ubuzima mugabo twashaka yuko hashiseri ikikubita agashi igafasha n'abantu batari mu nkambi biruko mu gihe utari umunyarwanda udashobora kuronswa ikarata yo kwivuriza ko yitwa mituwele ifasha umuntu kwivuza ku biciro bigufi umaze kurenza imyaka cumi n'ibiri uba ugiye mu mugwi w'abatavugwa co kimwe n'uwudashikana imyaka mirongo itandatu n'aho atamatohoza arakogwa ibitigiri vy'abatavugwa nivyo vyinshi kuko abahunze igihugu hagwiriyemwo ugwaruka rw'imiyabaga imisore inkumi abagabo n'abagore bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itanu mu bisagara biri mu rwanda impunzi z'abarundi zirarenga ibihumbi mirongo ibiri i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro nturereka zoza dutegurirwa na studio ijambo mu kanya icyo kiganiro nk'uko tubabwiye turura kibashikiriza ndabona ibyuma byariko biragorana gatoya ariko ikiganiro ntore kazoza ni ikiganiro dushikirizwa na dutegurirwa na studio ijambo ndabona icyo kiganiro rero mushaka gutega amatwi muri aka kanya ikiganiro ntore kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri cya kiyago cya politike mukunda muti none uno munsi tugiye gushimikira ku biki uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'imigambwe itari muri leta mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi birazwi ko haba hari imigambwe icuditse n'uri ku butegetsi hakaba n'imigambwe itari muri leta mugabo igira kebura leta no munsi rero dushimye kurabira hamwe iyo migambi igihe cyo gukebura leta ingene yunganira mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihe by'inyuma y'amatora ari nabyo bihe turimo muri kino gihe mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo dushobore gukijya nino icyo kibazo turi kumwe n'abatumire babiri hari honorable augustin zojibwami n'umukuru w'umugambwe sangwe paderi honorable mwaramutse ndabaramukije sangwe muri kino kiganiro murakoze turi kumwe kandi na Tasiye Siyomana nawe ari hano ku ruhara rw'umugambwe w'abadasigana iprona ishami riri mu mizero y'abarundi mwaramutse Tasiye mwaramutse mwaramutse n'abatwumviriza bose urakoze jean minenzi manda meje kino kiganiro ndasubiye kubaha ikaze sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
reka kumbure mu gutangura kino kiganiro mpere kwa honorable Augustin Zoshibwami no munsi sangwe padere twovuga ko iri mu migambwe itari muri leta kugira ngo umuntu yishure neza ico kibazo no kubanza kumenya neza icari ico umugambwe utavuga rumwe na leta ico mu gifaransa bita opposition umugambwe utavuga rumwe na leta ni umugambwe utiyumva mu bashinga amateka benshi bo mu nama nshinga amateka icyo bita mu gifaransa majorite parlementaire kandi ukaba umugambwe udafise umushikiranganji n'umwe kuko ingingo y'ijana na mirongo irindwi na gatatu y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko atamugambwe n'umwe ufise umushikiranganji ushobora kwiyita kutavuga rumwe na leta none uyu munsi turiho turavuga umugambwe sangwe padere uhagaze hehe uyu munsi rero umugambwe sangwe padere ntiwiyumva mu bashinga amateka benshi mu namashinga amateka umugambwe sangwe padere ntufise umushikiranganje n'umwe muri leta nico gituma rero byumvikana neza ko umugambwe sangwe padere ari umugambwe utavuga rumwe na leta murakoze reka mpindukire gatoyi kwa Tasien Sibomana Tasien Sibomana mukunze kwemeza ko mu musirukira umugambwe wadasigana iprona ishami riri mu mizero y'abarundi si ugukunda kuvuga niko biri twebwe twisunze amategeko agenga imigambwe twisunze imanza zaciwe na sentare ntayinyuzwe ya repubulika y'u Burundi ntitwiyita twebwe turi umugambwe w'abadasigana iprona kandi ntituri muri leta ko ari turi umugambwe w'abadasigana iprona mugabo umugambwe w'abadasigana iprona wemewe mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu mwebwe ntimurimo ibyo kwemera no kutemera n'ibindi ngira ico kibazo twarakivuze bihagije nta kamaro gisubiramwo ivyo bemera murabizi nzoje bwa maravuze ko tiyumva mu bashinga amateka benshi atamushikiranganje n'umwe afise nivyo mugabo wobwira abarundi ko nzoje bwama tavuga rumwe na sende David dengira sebenshi bovyibaza canke bovyemera naho yosoma amategeko amategeko yanditse nuko akurikizwa muri iki gihugu niyo ngorane dufise nico gituma niyo ngorane mu mugambwe wacu arahiri barugarutse rero ntiyagize ntipiro na mugabo ishami riri mu mizero yego y'abarundi twebwe eh, mu matora aheze kubera nyene uko kutubahiriza amategeko eh, batuburabuje twari eh, twagize urunani eh, n'umugambwe FNL urongo na gatogwa hasa nawe nyene bamumburabuza uko nyene hanyuma tuja mu runani rw'abigenga rugizwe n'iyo migambwe ibiri aribwo bise amizero y'abarundi ivyo nivyo nta kinyoma kirimo nta gihushane hagati yo kuba mu mugambwe hanyuma rukaba urunani rw'abigenga ko leta itagomba ko tuja mu matora twitwa umugambwe natwe twaronse impinyanyuro turekurirwa n'ibwirizwa nshingiro murumva rero twaramutse duheba ine- intebe cumi n'imwe ntiwavuga ngo turi muri leta canke turi mu nzego aricyo gisibura neza ko tuta- turi mu muga- turi umugambwe utavuga rumwe na leta honorable nzozimana yasomye itegeko avuga ati ni umugambwe utimvamwo ko userukiwe mu nama nshingamateka kandi utari no mu bashikiranganje Mhm.
udafite n'umushikiranganje n'umwe Yego.
none mu nama nshingamateka nta mizero y'abarundi ntarimo hariho muri fnr n'ivyo bagiye mugabo amizero ntaba akiri amizero mu gihe ari ari fnr yonyene tawu n'umwe yakomotse mu badasigana ba iprona ari mu bashingamateka uno Eh, munsi umenga harimo umugore umwe harimo umupfasoni umwe yitwa angela umugabo Sergio uwo mu gihe Yitondera.
umugambwe wanditse ukabigaragaza yuko utarungitse abashingamateka bawo agiye ku giti cyiwe urumva ntaba agiserukira umugambwe kandi n'imbere y'amategeko nta ntibi- ntibi- ntibirye- ntibyemewe Eh, umushingamateka atowe akabona ko bimubereye arashobora kuja gusasa n'uburenganzira bwiwe mugabo ntaba agisasa ku izina ry'umugambwe honorable nzoji bwami avuga ko mutavuga rumwe na leta ati mugabo abarundi ibyo ari byo byose benshi bariko bumviza kino kiganiro baraja gutangara bumvise ngo sangwe padere ntivuga rumwe na CNDD-FDD oya ibyo ni ibyo tasiyano sibomana yakaravuga ni nk'ukuntu ariko ndababwira yuko umugambwe wose ufise umushi- umushikiranganje naho yoba umwe ntasubira kuvuga ngo ntavuga rumwe na leta kuko iyo leta wumva abari muri yo nk'umugambwe wa ba sibomana bafise abashi- abashikiranganje barenga batanu si ukuvuga umwe ni bararenga batanu none yovuga gute ko atavuga rumwe na leta ahubwo naje mange eh, uretse uvuga ko batashye ari bavuga rumwe na leta bavuga rumwe na leta ko bafite abashikiranganje muri leta ni ukuvuga rero ukurikije amategeko ko twe dukurikiza amategeko sangwe padere ntuvuga rumwe na leta mugabo umugambi wa tasiyani uravuga rumwe na leta kuko ufise abashikiranganje benshi cyane muri amashikiranganje bazoza bicara ku ruhande rwa leta niho ibintu bizoca bitungana mushinga nta sibomana soma amategeko mufite abashikiranganje barenga batanu mwere ko muvuga rumwe na leta urumva akabi gatwengwa nk'akeza rero turi turaganira na nzoje ibwami ikiganiro yaba ari cyatwe na- nawe twenyine atawundi acumba Na- nashaka nka- nkagira icyo mvuze ubwo uko turi ko tuyagira abatwu- abatuzi Ego.
ba- batwumva sinakwiriko ndavuga menshi nibaza ko ikibazo nyamukuru ari uruhara tuza kuvuga mu mu- mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mugabo ko akibajije reka ndakivuge ego arazi neza ko rujya runani twagize rwari urwo mu matora kubera naho nyine batwankiye ko imigambwe yacu igenda mu matora yi- yirebanga nk'uko amategeko yabitegekanye ubu rero amatora yaraheze we nyine aribuka mugenzi we edward ngene yakunda kubivuga ko koalisiyo ziba mu matora gusa ubu rero kuri bo amatora yaraheze twe naho tutayemera none ubu wo tubarira ngo dukorere mu mu nani gute dusubire tu- tu- dufatwe mu kanigo ngo twarenze amategeko murahenda abandi ba- abatize Twebwe rero- ubu ntimuvuga rumwe na gwasa rero mwebwe ntaho bihuriye ntaho bihuriye ibyo byo kuvu- byo kuvuga kumwe icyo ni ikindi kibazo mugandi ko nsigura ingene i- iyo urwo runani rwacu rwagiyeho n'ingene rugu- rubandanya amatora yaraheze muca amatora muguma muri iprona rero cyane gose gushika n'ubu ntirura ntituravana mugabo uko amategeko ategekanya ingene imigambi ikora n'abigenga niko bimeze amatora aheze imigambwe iguma ari yayi ariko kumbura kandi kabazo ngaho Ego.
mbega umugambi utavuga rumwe na leta kirazira kuja mu nama nshingamateka oya ntikizira ikizira ni ukuja muri leta dusomye ingingo y'ijana na mirongo irindwi na gatatu sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza rikazoza
nzoji bwami rero si kubera davise umushikiranganje cyangwa davise umushingamateka ko ariho hatavuga rumwe na leta niko usomye amategeko niko yitwa mugabo yemwe kubumbatirana na sende defide duhoberesha nzoji bwami ngira ngo aco n'abasende Oya.
de bamwe bamwe ngira arabasumbya abyumva nabi tasiyo urabona icyo bita umugambwe ngenda kimusigurira umugambwe ni abantu baja hamwe bafise umugambi muremure icyo bita projet de societe muri uwo mugambi muremure ushobora kumara imyaka mirongo itanu urakuramwo amaporogaramu y'imyaka itanu hanyuma ukagerageza rero gut- gutwara amaporogaramu mu banyagihugu kugira baguha amajwi hanyuma uronse ayo majwi ukayashyira mu ngiro i- ayo maporogaramu utayaronse ukayareka birashobora gushika rero yuko imigambi yawe porososiyete y'iwawe hari undi mugambwe ushobora kuyashyira mu ngiro aho ubutomboye yamfite ni ibi bya sendedere ubutomboye ufashe usanze wa mugambi wawe hariho uwundi mugambi wawushize mu ngiro nka twe duharanira demokarasi no kunywanisha abarundi hoza nka senadefudete kavuga ati jewe ahubwo nobishira mu ngiro eh, ku- ku nshuro cumi canke ijana gusumba sangwe paderi sangwe paderi bitomboye kutegera iyindi migambi irenze ku- izi- Kuvuga ko mu muba musanga imigambi yamvuga birashika birahurira birashika kuko uwundi mugambwe ushira mu ngiro imigambi yiwawe icara aba- abatabizi bace bagira ngo ngo batwije umugambwe ngo ra- ngo none raba ngo bameze nabi ntibabakwije umugambwe ahubwo ubutomboye ucugira iyindi product de society Ah, muba mu- muba- muba mufise ivyo muhurira ko mu migambi yanyu ndaguha akarorero nkasanga padiri kuva kera yagomba kwigisha abana bose abarundi bose Kubuntu.
gushika- ku buntu gushika muri cumi na kabiri ubu rero twatombeye turonka umugambwe ubashitsa mu icenda atari sangwe padiri we ntubona we- hamwe sangwe padiri nawe yobandanitse kuyogira imyaka itatu gusa wowe mu windi w'intama haruriya ukuvuga ko muca mufu Owe, none nk'uyu Ah, muntu none inama wowe yarayishirira kumushimira inama.
yaragufashije iradutohoza rega mwari ari igihugu bwawe Aka- n'abana b'iwanyu ntibariha umviriza twe n'akarorero uyu uvuze ko bose abumva barira gushika mu gushika mu icenda.
icumi reka dutohoze dusa Mw'ishure shingiro none kera twaja mu yindwi ca gihe cy'iwanyu twara- hari None- wahanyurayo none wowe Ubu- ubu- ubu hoho ba- baragenda bakariha abantu kunsumvya imyaka wize rya rega nzori naciye mu myanya y'intoki Bangwe- bangwe- bangwe- naciye- naciye mu myanya y'intoki ntimuvuga ibyo mushobora kwemera kuko urongera ibyemetse kare nta n'uwagendayo abagenzi bawe mu- musangira imigambi Porogaramu y'undi bize- mugambi bize- ushobora kuwukuza bize- kure.
bize aho sangwe paderi ivukiye none kera higa bangana e turaba namwe mugitwara amashuri yariho naho tugeze ubu uvuga yuko ubu batagitwara rero ubu niho biga.
batasesoma imigambi yabo ni- niyitwara yabitwara ah, umwanya nawe- ubwiye waregwa ko siyitwara none mu kigana Ntibarengera Nawe urabona aho tugeze ntibarengeye gatandatu mu kigana ya sibumanza umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urashobora kunganira uri ku butegetsi mu bijyanye no gutsimbataza amahoro mu bisanzwe niko byategerezwa Uti Eh, mu bisanzwe.
mu bisanzwe amateka n'amategeko y'igihugu aranabivuga nk'uhaye akarorero eh, ingingo ya mirongo irindwi n'umunani y'ubwirizwa nshingiro iravuga ibintu umugambwe udategerezwa gukora ntiwigisha ubwanko ufatiye ku macakubiri y'amoko ibitsina ama- amadini eh, ntiwigisha ihonyabwoko Eh, tugaca tuja mu itegeko rigenga imigambwe baravuga ingingo nyinshi zivuga ibyo zigasubiramo gushimangira iyo iyo- iyo ngingo ya mirongo irindwi n'umunani ya- y'ibwirizwa nshingiro bakanashika n'aho bavuga ko umugambi utarekuriwe kugira ugwaruka gwitwaza ibigwanisho murumva ibyo byose imigambwe ibyubahirije birafasha gutsimbataza amahoro n'umutekano mugabo siko biri kuko eh, imvugo ntijana n'ingiro honorable nzoje ubwami umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urashobora kubwunganira mu bijyanye no gutsimbataza amahoro ahubwo imigambwe cyangwa umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi akamaro kayo kari nkako ni ukuvuga nawe uca uvuga uti kari nkako kategeza kuba nkako ni ukuvuga iminsi yose ni ugukebura ubutegetsi kubabwira muti ibi bintu ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ntibiriko biragenda neza mugabo ugaca wo- wongera kuti yaba jewe yaba umugambwe wanje ari wo wari ku- urabikora wari ku isonga ry'ubutegetsi.
hari nari gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi murakoze cyane ido n'ido ry'ibyo imigambi itavuga rumwe na leta yoshobora gukebura mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano ni mu gice cya kabiri cya kino kiganiro reka ndagukengurukire honorable augustin nzoje ubwami nibutsa ko urongoye umugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikebura leta ego murakoze no hanyuma muronse umwanya murazontumwe ndagushimiye nshimiye kandi tasiyo sibumana yari hano ku izina ry'umugambwe iprona ishami riri mu mizero y'abarundi wakoze kwitaba kino biganiro mwakoze ariko nagira ngo urebe zoje ibwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko ko atashika no mu wa gatandatu kuko boca ba- baca batwenga abadutwara bose ntibize padere yarapfutse murakoze cyane ntacyo murakoze cyane reka nshimire n'abari baduteze yombi mwahise gukurikira kino kiganiro muroranirwe mu banki no mu byanyu jerome niyonzima nanjye ndakiremesheje ndabipfurije amahoro aho mubantu
murakoze inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu reka turashimiye kandi n'abadufashije kubwishyira hamwe mugire umugoroba mwiza mugire n'amahoro mu banyu bose